Iri ni ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika kuba umwana w'imyaka icyenda yoterera amatora twarabyakiriye rwose cyane uwo ni umwe mu baturage bo mu ntara ya ngozi mu gihugu cy'u Burundi avuga ko ashima icyemezo cy'umwana w'imyaka icyenda cyo gutanga umusanzu mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ibijyanye n'amatora rero ni ikintu kirekire kugira ngo umuntu agitahure ko ari umuntu akuze amaze kuba yarose inyigisho amaze kuba ari umuntu ashobora gutahura akagira gutandukanya icyatsi n'ururu naho uwo ni felix sindayigaya uyoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abana mu ntara ya ngozi avuga ko icyemezo cyo gutanga umusanzu mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ku mwana ukiri muto bidakwiye iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru yo hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloise bigirimana
urakoze hedi tuyahere nk'uyavugwa kuri kenya leta zunze ubumwe za amerika ihamagarira abanyakenya bose kuguma batekanye kwigiza kure ibyotera ubwicanyi no kubahiriza ibwirizwa nshingiro mu matora y'umukuru w'igihugu yo kuri uyu munsi wa kane mu itangazo ryasohowe na departema ya leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa gatatu amerika ivuga ko itewe umutima uhagaze n'utwigoro turiko turakorwa n'impande zibiri zerwa n'ayo matora two kuburizamwo komisiyo y'amatora bakayiburabuza bakaburabuza ubutungane hamwe n'izindi nzego zihambaye mu gihugu cya kenya amerika iranegura igitero cyakorewe umushoferi atwara icegera cy'umukuru wa sentare ntahinyuzwa cyari kimutumbereye ko ku munsi wa kabiri amerika isaba kandi ko hatunganywa ibiganiro byihuta hagati y'impande zibiri ziharanira ubutegetsi hamwe na komisiyo y'amatora kugira batorere inyishu urwo ruhare ruhagarara ati ikisi gihe cyo cy'imyigaragambyo icanishamwo abanyakenya ariko n'igihe cy'uko abanyakenya bose baja hamwe umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda kiza besigye yarongeye guhagarikwa kuri uyu munsi kuri wa gatatu inyuma y'amasaha atatu yari yarafashwe akarekurwa ibyo byatangajwe n'umukuru w'umugambwe wiwe fdc harold kayija amakuru ava mu mugambwe wiwe ndetse no mu gipolisi cya uganda avuga ko besigye hamwe n'abandi banywanyi biwe batanu barekuwe ku munsi wa gatatu inyuma y'iminsi itandatu bari bamaze mu gasho bagirizwa kugumurira abanyagihugu mu migumuko besigye yahagaritswe mu ndwi iheze inyuma y'urupfu rw'umunywanyi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yiciwe mu myiyerekano yari yabujijwe n'ubutegetsi mu gisagara cya rukungiri muri icyo gihugu nyine cy'ubuganda ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika muri yoni niki hari kuri uyu wa gatatu yaragabishije bikomeye perezida wa sudani y'umanuko amubwira ko urwanko n'ubwicanyi biri ko biraba muri icyo gihugu bihagarara atari uko amerika izoca isubira kwihweza ibijyanye n'imfashanyo iha icyo gihugu hari yabwiye abamenyeshamakuru ko amerika yahaye sudani y'umanuko hamwe na perezida salva kire ubwiwe miliyaridi zirenga zirenga cumi n'imwe z'amadolari y'abanyamerika hari yavuze kandi ko amerika yatakaje icyizere ati inzira yonyine yotuma icyo cyizere kigaruka ari uko salva kire yitaho abanyesudani y'ubumanuko ata n'umwe avuyemo yongera ko perezida kire atakwiye kuba uw'ubwoko bumwe canke umurwi umwe w'abanyagihugu mwamenya ko hambavu yo kugendera sudani y'ubumanuko ambasaderi hari yaragendeye etiyopiya kandi kuri wa gatatu nyene ku mugoroba niho yashika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rugendo ruzomushikana ku munsi wa gatanu turukiya yararekuye abantu umunani bo mu mashirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu bagirizwa na leta ibikorwa by'iterabwoba abarekuwe kuri uyu wa gatatu barimwo umuyobozi wa amnesty internationale muri turukiya idil esel hamwe n'umudage hamwe n'uwundi munyagihugu yamuka mu buswise bahagaritswe mu kwezi kw'indwi bari mu ruganda ku byerekeye umutekano mu izinga rya buyukada kuva icyo gihe bakaba bari bakiri mu ibohero abantu cumi n'umwe bo mu mashyirahamwe aharanira agateka ka muntu nibo bamaze gufungwa muri turukiya bagirizwa iterabwoba kubwo kugiranira imigenderanire n'abakirde hamwe n'umunyedini fetulah guleni ari muri leta z'ubumwe za amerika yagirizwa kuba ari we yari yateguye gutembagaza ubutegetsi umukuru w'igihugu cya brezil michel temere yongeye kurokora manda yiwe kuri wa gatatu inyuma y'aho abashingamateka bemereye ko adakwiye gukurikiranwa n'ubutungane ku byaha byo kurya ibiturire mu gihe abashingamateka bari mu matora kuri kazoza kiwe perezida temere w'imyaka mirongo irindwi n'indwi y'amavuko yaciye afatwa bukumbi ajyanwa kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare aho yamaze igice cy'umunsi temere yagira kuganirizwa na sentare y'ico gihugu hamwe n'abandi bashikiranganji biwe babiri ko baremereye ubutungane kandi ko bakoranye n'umuhari w'ubwicanyi bubaye ubugira kabiri mu mezi atatu abashingamateka b'ico gihugu ca Brezil bamukingira gukurikiranwa n'ubutungane
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na aloise bigirimana amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho kuri uyu wa gatatu abavugizi ba leta barimo uwa leta n'uw'umukuru w'igihugu bakoresheje ikiganiro mbwirwaruhame muri icyo kiganiro bavuze ko bari bagamije kwerekana ibinyoma icumi leta y'u Burundi ivuga ko yabeshewe n'abanzi bayo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza ukorera mu burundi niwe wakurikiranye icyo kiganiro yego mesidere imbere yuko nja kuri ibyo binyoma abavugizi b'inzego zitandukanye za leta harimo igihugu n'umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo nk'uko bivuze bahazemeje ibiganiro bavuze ko uburundi bwamye bubesherwa kuva imbere y'uko buronka intahe yo kwikukira aho abakoroni babesera umugano wa rudovu rwa gasore bakamwambika amari menshi cyane kugira ngo bamucyoze abarundi bareke kumukurikira banavuga kandi ko na ndadaye mericyo yarondeye demokarasi mu burundi nawe nyene abakoroni bamucyojeje cyane bavuga ko yari afise umugambi wo kumara abantu mu burundi na cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi ngo umugambi yagiye kwigira muri za komoro mu nyuma rero bahavuye bajya ku binyoma cumi nyamukuru babona ubundi bwabeshewe kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu haba injyana za politike zaturutse ku kiringo cy'umukuru w'igihugu gusubira kwitoza hanyuma rero aho bafatiye cyane mbere icya mbere bavuze ni ibijyanye n'amasezerano ya arusha aho bavuga ko muri aya masezerano ya arusha abansi y'uburundi bayitwaje ko yahonyanzwe ariko atahonyanzwe ikindi bavuze ni uko abansi y'uburundi berekanye ko uburundi hagomba kuba ihonyabwoko ry'abatutsi ariko iryo honyabwoko batigeze berekana ibyemezo gusa ngo bakavuga ngo dufise amakuru y'ukwizerwa ko iyi jenoside ishobora kubaho nk'uko yabaye mu rwanda aho ngo bagereranije amaradiyo iradiyo yitwa rema fm n'urwaruka rw'umugambwe w'ubutegetsi imbonerakure bakarugereranya n'interahamwe iyo radiyo nayo bakarigereranya n'imwe muri korine mu gihugu cy'u rwanda banavuze kandi ko ubutegetsi bw'uburundi bwabeshewe ko bwinze ibinogo byo kuzosukamwo ibinogo rusange byo kuzohambamwo abatutsi bazokwicwa ko inzego z'umutekano n'abazigize bagiye babesherwa cyane ko bakoze amabi mu kwica abantu no mu guhohotera abantu kandi nk'ibiringo rimwe na rimwe nk'akaroro katanzwe na koroneli gaspari baratuza ah, mu muvugizi w'igisirikare cy'uburundi yerekanye ko hari abasirikare bagiye babeshegwa mbere ngo barankigwa no kuja muri bya bikorwa bya onu byo kugarukana amahoro n'umutekano nka za somaliya na centre africa n'ahandi kandi biboneka ko ivyo vyaha babagiriza ko bishe abantu batari mu gihugu bari nko kwiga banavuze ibindi rero fidele aho bavuze ko urwaruka rw'imbonerakure rwareshewe cyane rwagiye mu myimenyerezo ya gisirikare rwigishwa kwica abantu kugeraho barufata nka mirise kimwe bita mirise no kuvuga ko ari umugwi w'abagwanyi ariko bo bakavuga ko atakinda babivuze bari bagamije guha ishusho eh, y'ibikoko izo mbonerakure kugira ngo abazanka baziraremo abandi nabo bazihunge icyanyuma bavuze cya vuba ni uko umukuru w'igihugu petero nkunziza ari mu bakuru b'igihugu bashyizwe ku rutonde n'amatohoza y'amenyeshamakuru mu byo bita panama papers ko ari ku rutonde rw'abakuru b'ibihugu ba afurika bitungishije rwihishwa bajyana amafaranga mu bihugu mu bihugu byo hanze kandi akaba afite ngo amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari cyari ikinyoma cyambaye ubusa k'umukuru w'igihugu amahera n'ayo afite ashyira mu mabanki yo mu gihugu n'iyandi mashyirahamwe yo kuziganya eh, no kuguranana abo bansi boba badomye ko urutoka bari bo yego mefidele abansi naho nyine bavuze nyamukuru cumi ku isonga haje ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa buraya haza amashyirahamwe amwe amwe mpuzamakungu haza ibinyamakuru bimwe mpuzamakungu haza n'amashyirahamwe yigenga aha mu gihugu cy'u Burundi amwe yiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu haza abamenyeshamakuru eh, bo mu gihugu hagati haza na wa mugwi wa mbere wagira amatohoza ku bijyanye n'ibyaha byabaye mu Burundi kuva mu bibiri na cumi na gatanu witwa enid haza kandi na wa mugwi w'abahinga batatu bagushikiriza icegeranyo ku byaha byakozwe mu Burundi haza na bamwe mu barundi batavuga rumwe n'ubutegetsi abo bita abasindumuja haza kandi n'umugwi uje cy'akazina muntu mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. hahereza rero abashatse guhika ubutegetsi abo nibo bavuze eh, cumi nyamukuru b'ababeshi babeshe igihugu cy'u Burundi kandi n'ubu babandanya gucambika ibara hari ingingo bavuze leta y'u Burundi igiye gufata imwe mu ngingo bavuze ikomeye ni uko Burundi nk'uko bizwi eh, isanga ari rya rindi gushika ejo isaha zitandatu z'ijoro uburundi zitandatu zigeze umusogondo uzokurikira buzoba buvuye muri ya shyirahamwe mpuzamakungu mpanabyaha yirahe cpi abandi bita icc urakoze yari eroje buri kaneza mu rwanda abanyeshuri bigaga muri kaminuza eshanu zafunzwe burundu nyuma y'igenzura ryakozwe n'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru baravuga ko binje mu gihombo batazi uwo bazakibaza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika sumuta kaboyi uri mu rwanda yadukurikiraniye iyo nkuru amashuri guverinoma yemeje ku mugaragaro ko yafunze burundu ni singida technical education society rwanda iherereye ku kicukiro mu mujyi wa kigali rusizi international university nairo source polytechnic of applied iherereye mu karere ka huye jomo kenyatta university of agriculture and technology ndetse na open university of tanzania yakoreraga mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba muri ibi bigo abanyeshuri barimo kurangiza abandi bari bakiri mu myaka itangira gusa ntitwabashije kubona imibare y'abanyeshuri bose bigaga muri ibi bigo byafunzwe kuko abakozi b'ikigo cya leta gishinzwe imyigishirize twagerageje kubaza nka batatu batwoherezaga ku babakuriye ko aribo bemerewe gutanga ayo makuru birangira tutabonye abo bayobozi kuri telefoni zabo zigendanwa peter muyombano ni umwe mu banyeshuri bigaga muri kaminuza zafunzwe ishuri yinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu atanzemo akayabo gasaga miliyoni ebyiri n'igice mu mafaranga y'u rwanda ubusanzwe uyu munyeshuri wari warize itangazamakuru avuga ko yifuzaga kugira impamyabushobozi yo mu cyiciro cya gatatu mu bijyanye n'itumanaho kuri we ndetse no ku bandi bagenzi be bahuje ikibazo gufunga amashuri yabo kandi leta yari yaremereye gukorera mu rwanda basanga leta ikwiye kubashakira ukundi bakomeza amashuri iki cyemezo rero eh, kije ubona yuko kidushyize mu rungabangabo Eh, n'abandi twari kumwe muri poromosiyo imwe twari twaranditse ibitabo dusigaje gusoza amasomo urumva umuntu aba yaratanze amafaranga menshi arenga miliyoni ebyiri Ah, ubwo ntuvuze umwanya ntuvuze n'umusaruro umuntu aba yiteze kugira ngo nu- buryo umuntu yize birumvikana hari icyo aba yitezemo ni ikibazo rero gikomeye ubu icyo umuntu ari kwibaza aribaza ati ese hagiye gukurikiraho iki twebwe nk'abanyeshuri icyo twifuza kuri leta ni uko yakora ibishoboka byose nk'uburenganzira bw'umwana kubera ko umwe- umwana w'umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kwiga bakadushakira uburyo ki iki twakongera kwiga mu buryo bwo kugira ngo natwe tubashe gutera imbere no kuzamura igihugu cyacu muri rusange muyombano yemeza ko iki gihombo aba banyeshuri batewe no guhagarikirwa ibigo bigagamo byabyozwa leta kuko ariyo iha ayo mashuri uburenganzira bwo gukorera mu gihugu ubundi iyo leta yabahaye umugisha ngo batangire natwe icyo gihe turabizera twebwe kujya kwiga twabibonaga nk'amahirwe kuko twari tubonye ahantu twiga ibintu ubundi twari twarabuze aho twiga yewe nihereyeho kandi noneho ukabona ah, ni ishuri leta n'ubundi iba ya- ya- yaremereye kugira ngo ritangire Aho, njya numva wenda abayobozi bavuga ngo n'umunyeshuri cyangwa umuntu wiga nawe bifitemo responsabilite ubwo buri muntu wese avuga uko abyumva ariko njye numva responsabilite y'umunyeshuri i- i- yaba iri hasi umuntu haramutse hari uwakishyura icyo gihombo kirimo ntekereza ko yaba leta uruhande runini kuruta uruhande ko rwaba urw'umunyeshuri cyangwa umubyeyi hari icyo leta irimo kubafasha nyine mu rwego rwo kuva muri icyo gihombo kugeza ubu njye ntacyo ntacyo ndabona mbere yo gufunga aya mashuri makuru atanu ikigo cya leta gishinzwe imyigishirize cyari kimaze amezi agera kuri arindwi kibikorera isuzuma leta ivuga ko yafashe umwanzuro wo gufunga ibyo bigo kuko yasanze ireme ry'uburezi ryahatangirwaga riri hasi cyane bimwe mu byo aya mashuri yagombaga kuvugurura harimo abakozi badafite ubushobozi kutagira ahantu hahagije ho kwigira kubura ibikoresho n'ibindi bwana budara baguma ukuriye ireme ry'uburezi mu nama nkuru y'amashuri makuru avuga ko nk'abashinzwe uburezi mu rwanda biteguye gufasha abanyeshuri batagize amahirwe yo gukomezanya n'ibigo byafunzwe icyo turimo kubafasha ni uko ibigo tubiteguza yuko mushobora kwakira ubusabe bwo kwiga mu bigo byanyu icya kabiri no mu bihe bisanzwe iyo wenda uhisemo kwimuka niba wigikiraga mu kigo runaka hashoboka ibintu bibiri kuhita utangiriraho wari wageze cyangwa se gusaba gusubiramo amwe mu masomo ibi rero biri mu burenganzira mu bushobozi ariko n'ubushishozi bw'ikigo Eh, ni ukuvuga ibigo n'ubundi bigu- biba- bigomba kuba bifite uburyo eh, uburyo bwo gushishoza ati uyu munyeshuri ushaka gutangira umwaka wa mbere cyangwa ushaka kugira ngo yimukane amasomo yari yahawe mu kindi kigo ibyo rero biri mu nshingano biba biteganywa iri bigenga admission uyu muyobozi avuga ko ikigo cya leta gishinzwe amashuri makuru kizakomeza gukora igenzura kugira ngo harebwe niba nta kaminuza n'imwe itanga ubumenyi buri munsi y'ubwujuje ubuziranenge muri kaminuza icumi zari zafunzwe eshanu gusa nizo zafunzwe burundu izindi eshanu zuzuza ibyo zasabwaga zirafungurirwa asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
dusubire mu burundi mu majyaruguru y'icyo gihugu igikorwa cyo gutanga umusanzu w'amatora cyakozwe kuri uyu wa kabiri n'umwana w'imyaka icyenda ntikivugwaho rumwe n'abatuye mu mujyi wa ngozi mu ishyaka iprona babona ko ari umubyeyi washatse kugaragaza ko akunda cyane ishyaka arimo riri ku butegetsi naho mu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abana oideb bo basanga ibikorwa by'amatora bidakwiye gushorwamo abana bakiri bato ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze ukorera mu ntara z'amajyaruguru y'uburundi ku banyagihugu bato bato igikorwa cyo guterera amatora cyakozwe kuri uwa kabiri n'umwana w'imyaka icyenda ni ikintu kidasanzwe nabo nyene bavuga ko bifuza kuyaterera ubukene barimwo bukababera intambamyi nk'uko babivuga kuba umwana w'imyaka icyenda yoterera amatora twarabyakiriye rwose cyane oya ntibisanzwe ahubwo sinzi ko ari n'umurundi kiriye neza gusa ni kubera hari igihe umuntu abura icyo atanga yego twari twiteguye ni kubera nyine i- icyo umuntu atanga aricyo abura turabyifuza rwose cyane kubera nyine ubu hari ubukene burengeje mu ishyirahamwe oyidebe riharanira agateka k'abana ingozi babona ko ico ciyumviro c'amatora kirengeye uyo mwana felix sindayigaya ariserukira mu ntara ya ngozi avuga ko ico ciyumviro ashobora kuba yacinjijwemwo n'umuntu akuze ibijyanye n'amatora rero ni ikintu kirekire kugira ngo umuntu agitahure ko hari umuntu akuze amaze kuba yarose inyigisho amaze kuba ari umuntu ashobora gutahura akagira gutandukanya icyatsi n'ururo icyo twita capacité de discernement mu gifaransa uko tubyumva ku rugero rwacu umwana w'imyaka icyenda twibaza yuko iyo ntambwe ataba aragera kwishikako nawe wumvira ko icyo kiyumviro kiba cyavuye aho cyavuye ntitwashobora kuhamenya mugabo ibyo ari byo byose hariho umuntu akuze ashobora kuba yarabimushyizemo akanamuherekeza kugira ngo abikore kuko kugira ngo icyiyumviro nk'icyo ashike no muri banki ashobore no kuba yashobora kuzuza borodero zijya mpapuro wuzuza mu gushyira amafaranga kuri konti biragoye kugira ngo umuntu abitahure muri iryo shyirahamwe bati iyo ngendo si iyo gushyigikira ku bana icyo twumva cyokorwa ni uko iyo ngendo kumbure twumva tutoyishyigikira kuko umwana w'imyaka icyenda akiri muto ntabaragera no kujya mu matora byumvikana yuko no kuba amategeko agenga amatora adashobora kwemera ko bashobora kujya mu matora ni ukuvuga yuko ibijyanye n'amatora ntabyo baba baragera gutahura twibaza yuko iyo ngendo si ingendo ibereye na gato ku mwana akiri muto nk'uko ibyo ni ibikorwa biba bigenewe gukora abantu baba bakwije imyaka bakwije n'ibisabwa kugira ngo bashobore no kujya mu matora imbere yo gushikiriza impanuro nk'iyo mikaheli ntigacika arongoye iprona mu ntara ya ngozi abona ko ico ciyumviro ari ic'umuvyeyi ku bwiwe yoba yashatse kwerekana ko akunda gusumba umugambwe arimwo uri ku butegetsi twitwaze yuko uwo mwana atoga icubo co guterera amatora kuko bwa mbere aciye muto kandi nta n'ivyo twibaza yumva twibaze yuko yaba ari umuvyeyi wiwe azoba yabimushitsemo kugira ngo yereke umugambwe wiwe uri ku butegetsi ko akunda umugambwe usumba umuvyeyi asanzwe bamuzi ko ari umugambwe uri ku butegetsi yego turamuzi tumva abiri umuntu ari muri senderevudete tuhadura abanyamigambwe yuko batoza barabishira mu bana babareka bagashikira imyaka yo kumenya umugambwe ico arico twarondeye kumenya uko umugambwe sndfdd ubona intererano y'amatora y'uwo mwana w'imyaka icenda yatanze kuri uyu wa kabiri kuri uyu wa gatatu twashyitse ku biro by'uwo mugambwe ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi twakirwa na jean ciza umunyamabanga w'uwo mugambwe mu ntara jean ciza yaturungitse ku munyamabanga agejweho ibyo kumenyesha amakuru muri sndfdd ku rwego rw'igihugu nancy ninete mutoni arongoye ico gisata yatumenyesheje ko ata kiganiro duhera kuri telefone ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
muri kenya komisiyo y'amatora yatangaje ko isubirwamo ry'amatora y'umukuru w'igihugu riza kuba nk'uko byari biteganyijwe uyu munsi ibyo byemejwe nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga runaniwe kuburanisha urubanza rw'abifuzaga ko ayo matora asubikwa umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta Raila Odinga yahamagariye abayoboke be kutazitaba amatora naho perezida Uhuru Kenyatta asaba abanyakenya gukoresha ayo matora berekana ko Kenya ari igihugu cyunze ubumwe navuganye na bwana Ndorimana Semana ni inararibonye muri politike mpuzamahanga mubaza uko abona ayo matora azagenda murakoze cyane ikigaragara gusa ni uko bitorose amatora ejo ibyo ari byose azaba ariko azaba ku gice kimwe cy'abaturage bashyigikiye ubutegetsi nibo bazitabira amatora ariko igice kidashyigikiye ubutegetsi cyari muri nasa byanze bikunze birumvikana ko bo batizigera eh, bitabira ayo matora nk'uko umukuru wabo rayila odinga yabitangaje
ikindi kibazo ah, urukiko rw'ikirenga nirwo- nirwo rwategetse ko amatora yo mu kwezi kwa munani yabaye imfabusa uyu munsi urwo rukiko rwagombaga gusuzuma ikirego cy'abatavuga rumwe na leta bas- basaba ko ah, ayo matora yakwigizwayo ariko habonetse abacamanza babiri mu bacamanza barindwi ibyo byo bivuze iki Eh, i- ikigaragara ni uko mu mpamvu zatangajwe nk'uko twabashije kubikurikirana ku mateleviziyo muri kenya eh, bavuze ko eh, kubera iterabwoba ryinshi hari visi perezida w'urwo rukiko rw'ikirenga ngo yabashije kuraswa ejo ariko basanga atari muri iyo modoka yaraswe araswa umushoferi we bivuze ko yari agifite ihungabana Eh, hanyuma abandi bagiye batangaza ko bamwe eh, bafite ibibazo by'uburwayi cyangwa abandi batabashije kuboneka gusa ikigaragara ni uko eh, umuntu avuze ko bagize ubwoba eh, bwo kuza gufata icyemezo nk'iki kireba igihugu cyose umuntu ataba abeshye mu by'ukuri habayeho ikintu cy'igitutu bashyizweho na leta iriho ubu ndetse na- n'abarwanya iyi leta bakaba bumvaga ko icyemezo cyose bafata cyahungabanya cyane ubuzima bwabo bwite ese ubona aya matora azahabwa agaciro igihe icya kabiri hafi icya kabiri cy- cy'abanyagihugu bafite uburenganzira bwo gutora batazayitabira iryo tora O- biragoye cyane urebye ni nabyo eh, utavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje mu ijambo rye rirerire yatangaje uno munsi ahagana mu masaha kumi n'imwe zo mu gihugu cya kenya Eh, cyane ko hari n'umucamanza hari n'urukiko rwari rwemeje ko abakozi bose bahagarariye amatora mu- mu turere no mu ntara eh, bagiyeho mu buryo butemewe n'amategeko ndetse bwana uburyo basizeho- dorimana semana turagushimiye cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ajyanye na siporo n'imikino ni amakuru twateguriwe na mugenzi wacu fideli niyongabo urakoze edi ku makuru yerekeye inkino yo muri iki gitondo dutangurire ku nkuru yerekeye igikombe cy'isi yose cy'imigwi nserukiragihugu y'abakinnyi bari munsi y'imyaka cumi n'indwi kiriko kibera mu gihugu c'ubuhindi muri iki gihe mu nkino za kimwe cya nyuma cy'ico gikombe zabaye ejo kuwa gatatu ubwongereza bwatsinze brezil ibitsindo bitatu kuri kimwe ubwongereza buzohura na espanye mu gice cya nyuma ku munsi wa gatandatu mu rundi rukino rwo muri kimwe cya nyuma rwabaye ejo ku munsi wa gatatu nyene espanye yatsinze mari ibitsindo bitatu kuri kimwe abakinnyi b'umugwi nserukiragihugu w'ubwongereza bari munsi y'imyaka cumi n'indwi bazogerageza kwigana bagenzi babo bari munsi y'imyaka mirongo ibiri batsinze igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru c'imigwi nserukiragihugu y'abakinnyi bari munsi y'imyaka mirongo ibiri carangiye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ibitsindo bitatu ku ruhande rw'ubwongereza vyinjijwe n'umukinyi ryan brewster niwe mukinyi amaze kwinjiza ibitsindo vyinshi kurusha abandi mu gikombe c'isi yose c'abakinyi bari munsi y'imyaka cumi n'indwi kiriko kibera mu gihugu c'ubuhindi urukino rwa nyuma rw'igikombe c'isi yose c'abakinyi bari munsi y'imyaka cumi n'indwi ruzoba ku munsi wa gatandatu ku kibuga salt lake stadium cakira abantu ibihumbi mirongo itandatu na bitandatu aho ni mu gihugu c'ubuhindi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuve ku mupira w'amaguru tuvuge ku vyerekeye tennis aho caroline vozniaki yatsinze ejo kuwa gatatu simona halep mu ihiganwa rya tennis rya wta yamutsinze mu maseti abiri ku manota atandatu ku busa n'atandatu kuri abiri vozniaki ava mu gihugu c'ubusweda yunguruje muri kimwe cya nyuma c'ihiganwa rya wta ari mu bakinyi ba tennis ku rwego rw'abafasoni bashobora kurangiza umwaka bari mu kibanza ca mbere c'abakinyi bakomeye cyane ku isi muri urwo rwego hamwe yotsinda ihiganwa rya tennis rya wta ririko riba muri iki gihe mu rundi rukino rw'imbere ya kimwe ca nyuma caroline garcia yatsinze svitolina amaseta abiri kuri imwe ku manota atandatu kuri indwi atandatu kuri atatu na ndwi kuri atanu carolina pliskova aza yunguruje muri kimwe cya nyuma mu gihe garbine muguruza na venus williams baza guhura uno munsi ku wa kane ni kuri iyi nkuru yerekeye tennis turangirije ko amakuru yo hirya no hino y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo
nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ntaho kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni fasil gebeyeho amakuru mwagejejweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye ederwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.